iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza ni thomas kamirindo basuhuza nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi nimudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho kuri interineti iki kiganiro nacyo muragikurikira ku rubuga wazi itatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu murisanga rero
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umuryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere ajiporodo jijukirwa mu rwanda usanga interineti ifite uruhare runini mu bibazo by'abangavu batwara inda uyu muryango wageze kuri uyu mwanzuro nyuma y'ibiganiro wagiranye n'urubyiruko mu turere dutandukanye tw'igihugu urubyiruko rero rubisobanura gute uruhare rw'ababyeyi ni uruhe uruhare rwa leta ni uruhe kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti umushyitsi ni anthony businge umunyamabanga nshingwabikorwa wa jiprodo jijukirwa anthony uraho urakomeye
yego murakomeye namwe yego turaho ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya utuboneye kugira ngo tuganire kuri aka kantu ariko rero mu magambo make wabanza ukatubwira umuryango ajiprodo jijukirwa
yego murakoze ah, thomas Eh, kandi murakoze kuba mwaduhaye umwanya wo kuganira n'urubyiruko Ah, umuryango aje podozukirwa ni umuryango w'urubyiruko uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere ni umuryango umaze igihe cy'imyaka makumyabiri ubaye ukorana ubukombe n'urubyiruko Mm.
yego ubaye ubukombe Eh, umaze igihe nk'icyo ukora n'urubyiruko rutandukanye eh, cyane cyane uhugura urubyiruko kumenya uburenganzira bwarwo no kubajijura eh, no guharanira uburenganzira bwabo Mm.
Eh, uyu muryango rero ukora ukorera mu gihugu mu turere cumi na dutanu eh, mu bikorwa bitandukanye birimo uburenganzira bwa muntu ubutabera imiyoborere guteza imbere urubyiruko mu by'ubukungu no kureba uburenganzira muri rusange bwabo bw'abana abagore n'urubyiruko Mm.
yego hanyuma urubyiruko rwa- rwitabira gute uyu muryango mbese mu magambo make mwawushinze igitekerezo cyaje gute
Ah, uyu muryango eh, nk'uko nabivuze urashinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi Mm.
Ah, nyuma y'amahano yo guhirurira igihugu cyacu jenoside yakorewe abatutsi icyenda na kane Mhm.
rushingirwa muri kaminuza y'u rwanda icyo gihe eh, abanyeshuri bamaze kubona amarorerwa ya jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe babona ko urubyiruko rwagize uruhare mu runini muri jenoside yakorewe abatutsi none tubona urubyiruko nanone rwahagaze jenoside Mm.
eh, rwari ruri mu ngabo ah, za rpf arizo rpa tubona ko abayobozi bariho icyo gihe bagize uruhare runini mu kubesha urubyiruko cyangwa kurushuka bakarushora mu eh, mu bikorwa bitari byiza noneho turavuga duti urubyiruko rusigaye se ruri mu mashuri niki twakora kugira ngo urubyiruko rwongere rugarure isura nziza y'urubyiruko y'urubyiruko rugiye kubaka igihugu ndetse eh, ruharanira uburenganzira kuko abanyarwanda muri rusange babuze uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho Mhm.
kandi eh, babubuze kubera urubyiruko n'abandi banyarwanda eh, kubera ibyo bari byo bishingiye ku macakubiri y'amoko bishingiye ku turere dutandukanye turavuga none urubyiruko dukeneye uyu munsi dukeneye urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa muntu uwo ari we wese Mhm.
na adashingiye ku ivanga iryo ryose bagahaguruka bakigisha urubyiruko bakajijura urubyiruko niyo mpamvu ubona hariho ijambo jijukirwa Mm.
tujijure urubyiruko rumenye uburenganzira rurinda uburenganzira bwa muntu ruri mu burenganzira bwarwo kandi rujye no mu giturage rwigishe Mhm.
Ni- niho rero igitekerezo cyavuye abanyeshuri bari muri kaminuza y'u rwanda icyo gihe ni icyenda na karindwi bishyize hamwe bashinga uyu muryango witwa ajepodo jijukirwa nuko muza noneho rero kugera ku by'iterambere uko imyaka igenda ihita uko imyaka igenda ihita eh, tubona eh, uburenganzira ku bumenya ntabwo bihagije Ah, kuko nanone urubyiruko rukeneye kubaho kandi rukabaho neza duhera ko tujya mu burenganzira tujya mu iterambere igihugu cyo gitera imbere namwe mugomba gutera imbere eh, noneho dushaka tutazi kurwanya rero ubukene mu rubyiruko mm.
kurwanya ubukene eh, hari ubukene bwo mu mutwe kugira ngo abantu bajijuke bamenye kwikorera eh, abantu bajye mu mirimo runaka abantu bishakire ibyo bakora Mhm.
kugira ngo uharane n'uburenganzira bwa muntu ariko uharan- uharane n'uburenganzira bw'imibereho Eh, niho mpamvu ubona tu- turi no mu iterambere ry'igihugu mu miyoborere myiza y'igihugu eh, mu- mu- mu- mu bukungu bw'igihugu eh, byose tubona eh, ic- icyaba kitameze neza cyabangamira bwa burenganzira dukeneye mhm.
yego mugira mutya rero murahaguruka muragenda musanga urubyiruko mu turere dutandukanye muraganira muza gusanga interineti ifite uruhare mu mu bibazo byo gutwara inda mu bangavu utwo turere mwasuye mukaganira n'urubyiruko ni utuhe se
yego eh, interinete navuga ko ari imwe mu mpamvu Mm, zituma ah, u- abangavu abana bakiri batoya mu myaka mi- y'ubugimbuke batwara inda cyane ubundi dukunda ko iterambere ari ryiza turyakira neza bigira ibyiza ariko bigira igira nanone n'ibibi mhm, eh, bikenerwa ko abantu babiganiraho cyane kugira ngo bata- bitangiza iterambere tugezeho Eh, twashoboye rero eh, kujya mu turere eh, twa nyagatare twagiye i gatsibo twagiye i rurindo ah, twagiye ngororero twagiye rubavu twagiye musanze eh, tuga- tuganira n'urubyiruko mhm.
tubabaza mu duti ni ikihe kibazo gihari gituma tubona ibitarigeze biba mu myaka ishize urubyiruko ru- ru- rutwara inda zidateganyijwe rukiri rutoya rukiri mu mashuri matoya ndavuga muri mu masegonderi Mm, ni iki gituma kuko urubyiruko rwacu rutwara izi nda zitateganyijwe biterwa n'iki mhm.
twabonye byinshi ariko nanone abanyeshuri kuko urwinshi bari mu mashuri rwiganza ruvuga ngo social media cyangwa se internet iterambere Mhm, eh, rijyanye na internet ni imwe mu bituma urubyiruko rutwara izitabo ni gute rero bigenda yego bigaragara ko eh, abanyeshuri bakisesinga cyane cyangwa bagera ku ku internet kurusha ababyeyi aha bakora ubushakashatsi ariko cyane cyane muzi ko eh, urubyiruko rugeze mu bangavu ruba rushakashaka kumenya uko ruteye umubiri wabo uteye gute Mhm, umubiri urabashuka cyane Ubu- ubabwira ati muteye gute baba bashaka urukundo bashaka bakunda bashaka eh, ibintu bitandukanye baba bashaka kugerageza n'ibyo babona bindi bo ba- batemerewe gukora ku mugaragaro mhm.
bagenda babona izo izi- imbuga ziriho eh, ubusambanyi ko nabwita yenda Mhm, eh, babona imbuga ziriho za porono nubwo iwacu zidahari ariko nanone bazikura n'ahandi mhm, bakabona porono bagashaka kugerageza ibyo bintu babona abandi bakora mu mbuga mpuza- mu- ku mbuga za interineti mhm, bagashaka kubigerageza barabigerageza gute se barabigerageza n'abantu bakuze babaruta mhm.
ubona rero imbuga zarabaye ababyeyi nanone kurusha eh, imiryango yacu abana bariga cyane ku ku mbuga nkoranyambaga bariga barabona ibintu byinshi ababyeyi batazi Mm.
barashaka umubyeyi aramubwira ati ibi n'ibi atereka bya ati wowe uri uwa kera ntabwo ari uw'ubu iyo rero gerageza bashaka n'ibyo bigishirizwamo reka mvuge eh, uburyo butandukanye uburyo yego butandukanye mu guhuza iyo bahura abakobwa n'abagabo Mm.
n'abasore ubwo buryo bashaka kugerageza eh, ibyo byose bituma ba- bagenda bahura eh, na- na- na- n'abagabo cyangwa abasore Mm.
ubwo nabyo naza kubigarukaho uraza kumbaza uti ni bande cyane babikora yego Eh, ariko kamanda bivuge ko interineti ifite uruhare runini ukurikije eh, uko bimeze ubu tubona interineti ira- irarusha ababyeyi kwigisha kera kera mu bakuze yego ababyeyi bagiraga umwanya wo kuganira n'aba- n'abana babo bakicarana bakababwira abakobwa bagahana ba nyirasenge abahungu bakagurana ba se wabo bakababwira ngo dore uragimbutse uri ingimbi dore ugomba kwitwara uyu munsi rero dufite umwanya muke mu babyeyi ahubwo interineti ifite umwanya munini aho ari kuri telefone ari kuri interineti yaba ari kuri laputopu ari kuri interineti yaba ari kuri konti isanzwe shosho midiya ari kuri interineti kandi nta bindi areba Mm.
ikintu gitangaje ni ukubona abanyeshuri bashishikara kureba ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina kurusha ibyo abanyeshuri bagomba kuba biga mu ishuri Mhm.
ibyo rero bigatuma biba ibishuko bituma bafata abagabo eh, bahura nabo bakabatera inda zidateganyijwe ye Anthony ntabwo iki kiganiro ari icyawe nanjye twenyine gusa ahubwo ni ikiganiro cy'abaturage cy'abanywanyi b'ijwi ry'amerika ariko mbanze nibutse nyine ko Anthony businge umutumirwa wacu muri iki kiganiro tuganira ku ruhare rwa interinete no- no- no- no- ukuntu mbese igira uruhare runini mu bibazo byo gutwara inda mu bangavu Anthony Businge ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Prodo Jijukirwa umuryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere bakoze rero icyo nakwita ubushakashatsi kubera ko baganiriye n'urubyiruko ruba ari rwo- ru- ruba ari rwo rubibwirira ibyo bibazo bahura nabyo Anthony noneho rero nyine nsubiye inyuma uko nakubwiraga iki ni ikiganiro mwiganirira n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika nagira ngo nguhe honore na Louis Michel nibo bategereje ku murongo wa telefone duhere kuri honore Louis Michel abe yihanganye gatoya honore wiriwe neza
Ego niriwe amahoro.
akabazo kawe cyangwa igitekerezo
Oh, akabazo nagira ndamubaza.
ese uri hehe
Ndi Bujumbura mu Burundi.
ye
Oh, nagira mbaze nk'ukuntu bo bobihinyanyura nk'abategetsi kuntu indero ya kera yosubira ikagaruka ibintu by'ama interineti Mm, batuma babishyira ku kiguzi kininiya kuko ira- iragabanya indero nke mu ba- mu bana bakiri bato
ye urakoze honore
ego murabize neza Louis Michel
ndakumva wa muvandimwe wiriwe neza
muraho muraho muraho akabazo ka- uraho neza akabazo kawe komera komera ye
Eh, mfite utubazo tubiri toma yego ariko n'umutumirwa ndamushuhuje
yego murakoze akabazo ka mbere niba namwumvise ne- neza yatubwiye ko ngo bashobora kuba bakora mu makomine cumi n'atanu niba na- nakurikiye neza none akabazo Yego, kameze yego.
gatya Mhm.
wamutumirwa kandi utu- uturere pardon uturere ye ni uturere Ah, u- utundi turere tumenya na na dutanu umuntu akoreramo eh, iyo ni uturere ntabwo navuze nibeshye utundi turere umuntu akoreramo ubwo ngubwo murate- muraduteganyiriza iki
yego akabazo ka kabiri yego eh, interineti interineti mutubwiye ko uriya muryango mbega washinzwe n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u rwanda ni abantu interegiteri bazi gukoresha interineti mbega urubyiruko rwo mu cyaro hano koko bashobora gukoresha interineti barakurikira neza interineti barayishobora nuko tubazo tubazi ko yitubiye urakoze toma urakoze rero bamutumirwa murakoze cyane mugire umugoroba mwiza ye komera Louis Michel
mukomere cyane Anthony basubize rero yego
murakoze barakoze kandi misheri kuba barije ibibazo
banziriza kuri honore wavuze ati abantu aba- abategetsi bagarura uburere bwa kera gute
yego eee arakoze ni hon- honore wabajije gutyo uburere bwa kera ubuyobozi bwabugarura gute Ah, ndavuga nkurikije eh, igihugu cyanjye u rwanda ibyo ntibivugira ahandi kuko iki ni ikibazo tuganira cya- cy'urubyiruko rwacu uburere bwa kera bwo burakenewe cyane ariko buhanganye n'iterambere ry'ubu mu mu iterambere turimo hari ibyiza tubonamo byinshi tutagombye ku- kujugunya inyuma bidufasha mu iterambere mu by'ukuri tubona imyigire y'iterambere ry'ubu ryihuta ariko eh, ikintu gikomeye cyane eh, navuga ko leta y'u rwanda yashyizemo ingufu muri iki gihe n'imyaka ishize ni ukugaruka ku gicumbi cy'umuco umuco kugira ngo ugaruke eh, ababyeyi bongere basubire ku ndangagaciro za kibyeyi ababyeyi bigisha aba- abana babo indangagaciro z'uburere uko bakwiye kurerwa uko bakwiye kwifata uko bakwiye kwitwara eh, indangagaciro za kirazira muzi neza ko muri iki gihe dufite twa- eh, igihugu cyagaruye itorero ry'igihugu ryabagaho kera murabizi rigenda rita bimwe na bimwe ariko eh, itorero ry'igihugu ryaragarutse rirakora ndetse eh, abanyeshuri n'urubyiruko haba urwo mu cyaro haba urwo mu mashuri hari gahunda y'uko runyura mu itorero itorero nta kindi ryigisha cy'ibanze ni umuco ni umuco nyarwanda Eh, itorero rira- ririmo riragarura umuco nyarwanda ririmo riragarura indangagaciro kirazira byose dufite eh, igihugu eh, urwego rushinzwe ibyo bikorwa dufite nanone eh, ikigo cy'umuco byihariye ndetse ki- gisigasira iby- iby- iby'umuco nyarwanda n'ururimi komeza tukamenya n'ururimi rwacu neza tukanaruvuga tukanarukunda bagakundisha n'urubyiruko igihugu cyabo rero biragara- biragaruka ko ubuyobozi burimo gukora inshingano za- zo kugarura umuco mu banyarwanda ariko nanone yego kera umuco ntabwo wari ufite ikindi navuga gihanganye n'umuco uyu munsi turabona urubyiruko rwacu rwigira amahanga bamwe bakigira muri amerika abandi bakigira eh, mu bwongereza no mu bindi bihugu hari abavukirayo baba bafite imico itandukanye ituruka muri ibyo bihugu imico iravanze imico iravanze ntabwo tugifite umuco gakondo wacu wonyine dusanga dufite umuco wacu dufite imico yindi ituruka hirya no hino nayo ikaba iri muri twebwe eh, ndetse abantu bakiga ahantu hatandukanye ariko tugakomeza tukavuga ngo nubwo duhanganye n'iyi mico itandukanye nubwo duhanganye na interineti ariko reka tugerageze dukomeze tubumbatire umuco wacu niyo mpamvu hariho eh, itorero ry'igihugu niyo mpamvu hariho eh, ikigo eh, giteza imbere umuco barimo igihugu kirimo kiraga- kiragarura ibya kera byose kugira ngo eh, dukomeze twubakire no ku- ku bya kera kuko tubona abakurambere bacu barabayeho neza kandi bakabaho mu muco mwiza rero navuga ko muri rusange yasubije honore Yego.
eh, leta irakora ibya- ibishoboka byose kandi ntabwo turatakaza umuco burundu umuco turimo turanawugarura tuwuteza imbere kurusha no mu myaka ishize tuvuyemo hanyuma avuze ati michel avuze ati kuki mukorera mu turere dutanu cumi na dutanu gusa turere cumi na dutanu muraduteganyiriza iki nk'uyu muryango wa repudo yujukirwa ni umuryango wo ku eh, umwe mu miryango myinshi ikorera mu gihugu Eh, hari imiryango uburenganzira bwa muntu myinshi hari umura- hari imiryango ikora ibindi bikorwa bitandukanye irakora Iri- iri na- iri n'ahandi mu gihugu turunganirana ariko turifuza ko twanakorera mu ki- mu gihugu hose yego ariko tujya mu turere bitewe n'ubushobozi twabonye turifuza ko twagera hose ariko ntabwo turashobora kugera hose tunatangira navuga ko twatangiye mu karere kamwe ejo ukabona tugiye mu ka kabiri ka gatatu ariko urabona ko mu myaka makumyabiri tumaze kugera muri cumi na dutanu nanavuga ko uyu mwaka dutangiye tuzaba tugeze muri cumi n'umunani hari undi dutatu tu- tugiye kongeraho yego Eh, ariko Eh, dufite n'indi mishinga ikora ku rwego rw'igihugu Mm.
dufite imishinga tuvuga ngo tuyo twigisha dufite imishinga twigisha mu rwego rw'igihugu dukoresha amaradiyo dukoresha ibiganiro bitandukanye ku buryo tuba twizera ko icyo gihe tureba buri munyamurya- buri murya- munya- munya- mu munyamuryango wacu wese aho ari tureba urubyiruko rwose aho ruri tureba abanyarwanda muri rusange aho ruri hose Mhm.
rero nta mpungenge zihari ko tubona ubushobozi niko tujya n'ahandi ariko aho tutari ntabwo tuvuga ko eh, badafite ubumenyi kuko igihugu ki- gifite inzego n- zitandukanye ibyo dukora dukora ibintu bijyanye na gahunda za leta ntabwo dukora ibitandukanye na gahunda za leta ni Mm.
ukuvuga rero tuta- tutari leta irahari kandi irabikora indi miryango irahari irabikora nta mpungenge ariko ntabwo turifuza mushimiye ko tuz- tuzumva neza ko tugeze eh, ahantu hose natwe turi mu gihugu hose Mm.
bizadushimisha kurushaho Ye.
hanyuma none aravuze ati se interineti ko twatangiye umuryango ari abantu bize bari muri kaminuza eh, abari mu cyaro bo interineti bageraho Eh, izi ni inshingano za interineti ni inshingano za leta kandi uyu munsi navuga ko muri rusange igihugu cyose mu rwanda gifite interineti ariko nta nubwo twavuga ko buri muturage wese interineti imugeraho Mm.
ni- hari n'aba- hari n'abayifite ariko badashobora kuyikoresha ntabwo abanyarwanda bose bavuga ko ijana ku ijana bose bashoboye kwiga bakajya muri uru rwego rwa intellectuals ariko eh, tugerageza ko aba bantu eh, leta ibageraho irabigisha interineti icyangombwa ni uko leta izigeza ahantu hose Eh.
yafashwa n'undi muntu ubizi eh, yafashwa n'umwana wize mu muryango icyangombwa ni uko eh, iki gikoresho interineti yaba yageze mu cyaro ku muturage wa nyuma kandi ndizera ko nkurikije ibyo maze gukurikirana n'ibyo nzi interineti iri ahantu hose kuko uturere twose dukoresha interineti imirenge yose ikoresha interineti ndetse n'utugari none no ku ma- n'abafite mu te- inte- telefone bose barako- bashobora gukoresha interineti mu gihugu cyacu dufatiye aho ngaho businge dufatiye aho ngaho nka kiriya kibazo cyo mu bangavu batwara inda n- biturutse no kuri interineti icyo kibazo musanga kiremereye kimwe mu mijyi no mu cyaro
oya oya mu by'ukuri Mm.
ikibazo kiremereye cyane mu mijyi Mhm.
kurusha mu cyaro Mm.
bishobora kuba binahura ah, n'ibyo michel yavuze yego ngo se interineti igera ahantu hose no ku baturage mu by'ukuri aho interineti igera cyane hugarijwe cyane kurusha mu cyaro Icyo ugisanga ahantu mu mijyi aho interineti wayibona ahantu hose waba ufite telefoni waba utayifite hari kafe interineti ziri hafi mu mabiro atandukanye abantu bose barabibona ndetse mu mijyi hari n'abantu burya bafite ubushobozi kurusha mu cyaro Mhm.
uzasanga ingo nyinshi zifite smartphone uwo mwana ashobora kuba afata smartphone y'umubyeyi afata smartphone ya mukuru we akayikoresha akabona ibyo byose Eh, iki kibazo kiganze cyane kiganze cyane mu ahajyanye n'imijyi n'udusantire Mm.
ndetse ahari n'ibikorwa bitandukanye eh, bituma abantu eh, bahura n'abandi ku- ku- cyane Mhm.
rero imi- imijyi ni naho cyane cyane natwe du- dukurikirana cyane Eh, wumvise uturere nakubwiye ko harimo utwa- utw'icyaro n'utwo mu mu mijyi Mm.
tubona utwo mu mijyi twa- tugaragaza cyane eh, abana batwara inda bakiri batoya mu gihe cy'ubwangavu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga uruhare rwa interineti mu bibazo by'abangavu batwara inda umutumirwa ni businge anthony umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu rwanda kuri telefone turi kumwe na sayidi na teofile tubanzirize kuri sayidi sayidi we
tabwe wiriwe neza
yego n'amahoro uherereye he sayidi
imerereye aha ku butere mu mujyi buterere wa bujumbura yeee mu gihugu cy'u Burundi ye akabazo cyangwa icyiyumviro
bo ibyo kintu nshaka guterera ni iki Mm,
ku kuvuga ko imbanyi tubona zitwarwa ku bwinshi biba bivuye kuri interinete mbese ko nabibona cyane
urahera hehe se Aho- nawe wakoze ubushakashatsi
Ngiye kubyo mbona ni uko imbere y'uko na interinete igwira na cyane cyane aho duherereye izo mbanyi zariho Mhm,
zariho kandi nzi ko ndaba n'urugero ahubwo ubu niho batangura babimenya cyane bakamenya kwikingira bakamenya icyo ari cyo gutwara imbanyi bidakenewe bakoresheje interineti bakoresheje interineti ahubwo icyari gikwiye ni uko yotera imbere ahubwo igashyika hose kugira ngo twigireho twigireho cyane haba ibyo mu mahanga haba ibyo tutaramenya twige tumenye yego nibyo hariho abayikoresha mu buryo bwo kwinezereza mu buryo bwo kuryoherwa kugira wumve ko afite watsapu afite uburyo bwo kuyaga na bagenzi be byoroshye kugira bahane amarandevu ariko icyo mbona uyu munsi urwaruka ruratanguye kubitahura interinete ni uburyo bwa kominikasiyo inyaruka kugira ngo tumenye aho igihe kigeze nimba ari akazi kabonetse nimba ari ibiri kubera mu gihugu ariko ndabona neza ko hari ingorane yo gukwiza inkuru z'ibihuha no gukwiza iby'ibiterasoni ari nabyo nyine bikwega bikwegera urwaruka muri ubwo bushurashuri ariko ahanini icyo mbona jewe kuri interineti nka jewe icyo yamfashije ntiyamfashije kuri ibyo by'ubusambanyi ahubwo yamfashije kuri byo kubona ibyo ntari bwabone ibyo ntari bwakike ko kuronka amakuru anyarutse kandi mu mwanya mutoya sayidi ubwo rero nimba gukurikira neza uragira inama urundi rwaruka urundi rubyiruko kujya bareba kuri interineti ibintu bibafitiye akamaro kurusha ibyo ngibyo by'ibikozasoni
yego cyane yego cyane kuko birahimbaye cyane mu gihe uri nko ufite amasomo amasomo yawe yakurikirana kuri interinete icyo utazi ukibaza kuri interinete aho utarashyika kugira hamenye ibihakorerwa uko hasa ukoresheje interinete birahimbaye cyane gusumba uko uba utaba mu mujyi ugasanga ibintu byo mu mujyi warabimenye mugabo utigeze uba mu mujyi nuko ndabyumva sayidi urakoze cyane
yego namwe ndabashimiye yego komera noneho duhe ijambo teofile teofile we teofile wiriwe neza
twiriwe neza wowe uherereye hehe
ubu mbereye ndi muri gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yego mu porovensi ya noro kivu muri teritwari ya masi aho bita ingungu yego
mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twanezejwe n'ugira ngo tukiboneho tubabwira ko ubu ngubu muri interineti twebwe dusanga ko ikoreshwa n'inzego ebyiri hari abarukoresha ku bw'inyungu zo gushaka akazi hari abarukoresha ubwo kwinezeza noneho twagera ku rubyiruko iyo generasiyo bo akenshi basanga bahakorera ibintu ibintu bidafite umumaro by'urukozasoni yego urumva tujye nko kugira ibitsina gore bifuza ngo dukeneye abagabo banditse dukeneye ikintu runaka umusore wadufasha muri ubu buryo ugasanga interineti cyane cyane ariko mu mijyi akaba ariho ibyo bibera cyane naho dufashe ngo muri gihugu cya kongo mu giturage ntabwo abantu bose baramenya ibya interineti ni bakeya bazi bya interineti ariko mu mujyi kabisa ni ibintu by'urukozasoni cyane kuko babikoresha ku bw'irari ryabo yeee teofile ndagushimiye
yego natwe turabashimiye kabisa ariko ngasaba nani abo bagenzi bacu bakoresha iriya tuzita asibere twebwe asibere ni asosiyasiyo santifikatifu ku buryo kibashaka ibyangombwa bibemerera gukorera mu bihugu byose hakabaho iriya duwa de rome bakayikoresha bagasezera n'abandi kubigisha amajambere kuko amajyambere si ukwinezeza ahubwo ni ugushaka ibintu bigomba kuzafasha abantu mu buzima Theophile ubwo sura urashaka kubaza Anthony Businge nimba bashobora kuzaza gukora no muri Congo
ubwo turakenera kugira ngo bene agoma asosiyasiyo bakaza gukora mu muri Congo ndetse n'isi yose Eh, ko ibintu biba biga bifite objective cyangwa bit zo guharanira agateka kazina muntu Eh.
ubwo ibyo ni byo majyambere tugezeho dukenera ngo gaje ku isi yose ibihugu byose amajyambere gasiyongera ariko abantu batinejeje tukabigisha ku interinete birasabwa ngo ushakishije ikintu cyo utazi igikorwa runaka mm, cyateza igihugu imbere cyangwa isi imbere ye Theophile urakoze
Eh, murakoze namwe Businge we karame karame Mu- mufite se gahunda yo kujya gukorera mu mahangara
Eh, nta- nta nubwo duhejwe Eh, kandi icyo ni wa mugani ni- ni igitekerezo cyiza aha,
ni igitekerezo cyiza kuko uyu muryango ni umuryango w'urubyiruko mm, waba wumvise ko atari urubyiruko rw'u rwanda gusa mhm, burya urubyiruko dushobora kugira urubyiruko rwiza mu rwanda rukangizwa n'urubyiruko rw'ahandi mm, kubera ubumenyi buke kubera ko rutajijutse Eh, tujya duhurana n'urubyiruko rutandukanye mu mu ma- manama atandukanye eh, twatumiwemo mu biyaga bigari muri east africa mhm, ni umuryango umaze kugenda eh, ujyana no ku rubyiruko rundi rero icyo gitekerezo ni cyiza kugira ngo twagure amarembo mm, eh, tuganire n'abaturanyi tubafashe eh, abatarabona aya mahirwe bayabone ko twumva mu by'ukuri urubyiruko dufite urubyiruko rwiza rw'u- rw'abanyarwanda tukagira rwiza rwa east africa tukagira rwiza rwa rwa afurika mm, nkeka ko eh, buri gihugu cyose cyifuza urugu- urubyiruko rwiza mhm, urubyiruko ru- ru- ru- ru- rujyanye na- n'iterambere rukeneye iterambere ry'ibihugu ryabo byatuma eh, igihugu gitera imbere mu buryo bwihuse kubera ko urubyiruko ruba rufite ingufu rurakora cyane mhm, aho kugira ngo rwi- rwirwe mu biyobyabwenge rwirwe mu bidafite akamaro nirumenye uko iterambere rimeze hanyuma duteze igihugu cyacu imbere afurika imbere mm, umutofi ndamushimiye rero nicyo cyifuzo ni cyiza ati mwa- mwafata na gahunda yo ku yo kurenga imipaka yego
ubwo ubwo ubwo ubwo ni igitekerezo ngomba kubwira n'abayobozi bankuriye mhm, tugatangira gutekereza ese twashobora byashoboka gute ko dufatanye n'urundi rubyiruko hirya yacu mm, hirya y'igihugu numva ari ikintu ki- gishimishije kandi eh, nanjye nshyigikiye yego Eh, u- ni- nitwiharire ibyiza eh, tubona abandi bameze nabi ba- ba- barwara bwaki bari mu bidafite akamaro banywa ibiyobya- ibiyobyabwenge Mhm.
bari mu busambanyi batiga rwose indangagaciro zu- z'uyu muryango ni uko tugira urubyiruko rusobanutse kandi rwiza rugamije iterambere ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda anthony businge umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'uru- w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu rwanda niko se businge hari umuntu witwa habimana celestin watwandikiye Yego.
kuri facebook ati ndibaza nti ese n'ahandi interinete yagiye igera mu myaka yashize ni uko byagendaga interinete yagize uruhare mu ba- mu bibazo by'abangavu batwarinda
n'ahandi ndibaza ko nari bugisubize uko wenda byifuza Mm, kuko ubushakashatsi twabukoze hano i- mu rwanda mhm,
ntabwo tuzi neza aho interineti yahereye uko bimeze Mm.
neza ariko mbona nkurikije ibyiyumviro byanjye cyangwa uko mbibona mm, eh, hari ababivuze neza ngo interineti ni nziza turayikunda interineti abantu bayikoresheje ibyiza rwose nta muntu yaba umu- umukecuru yaba umusaza yaba umusore yaba nde twese twayishyigikira ni mm, nziza ariko kandi ibyo ikora nanone ubikoreshe nabi nanone ntabwo twabishyigikira Na- nkeka ko aho nawe yahereye mm, yagiye yagiye iha ubumenyi cyangwa se ibintu bitandukanye urubyiruko n'ahandi mm,
eh, bijyanye n'ibyo navuga ko ukurikiye ibyo tubona mu biganiro tuba turimo mu manama atandukanye urubyiruko duhura narwo mu bihu- mu bihugu bitandukanye Mm, ubona mu by'ukuri sinzi umuco wabo uko- ukuntu waba umeze yego ariko urebye ko baba bitwara ntabwo baba bitwara mu buryo buhesha umuntu agaciro Mhm, navuga ko rero interineti uyikoresheje neza yaba nziza ariko no mu bihugu babi- bayikoresheje nabi iba mbi cyane reka Eh.
mvuge ko no ku no ku eh, kijyanye n'izinda mhm, ariko twabonye ibihugu aho bakoresha interineti urubyiruko rugasenya ibihugu byabo mhm.
bakoresheje interineti watanga nk'urugero
reka reka reka mvuge muri biriya bihugu eh, by'abarabu Mm, eh, imyigaragambyo kenshi bayishyira ku- ku- ku mbuza- ku mbuga nkoranyamahanga izi.
mm, ugasanga social media yabaye kubeshya urubyiruko mwigaragambye mwanga ubuyobozi ni ukuvuga ngo umu- umu- umuyobozi ufite ufite gahunda itari nziza mm, ashobora gukoresha ubumenyi buke urubyiruko rufite mhm, kandi azi neza ko urubyiruko rukunda interineti kurusha n'abakuze mhm, kuko abakuze bakunda interineti mu bintu bifitiye igihugu akamaro cyangwa bifitiye akamaro yego ariko urubyiruko rugera mu kwinezeza kuvugana bitari ngombwa eh, bakabaroha mu bintu batanazi ugasanga aho kugira ngo bibabere eh, umurongo muzima bibabereye gusenya ibyo bagezeho Mm, navuga rero ko interineti ni nziza cyane ariko uyikoresheje iba ifitiye umuntu akamaro ifitiye igihugu akamaro mm, yego rero navuga ko eh, n'ibi- n'aho byabanjirije sinyeka ko byari byiza utabikoreshe neza Eh, kandi biza bidusanga ntabwo byahereye iwacu aha, ni ukuvuga ngo si twe tubyangiza ahubwo ushobora kuba byanangizwa du- du- dushingiye n'aho bi- bigiye bitu- bituruka ah, icyo twakora rero nkatwe ni uko nk'uko eh, byose yabivuze ndetse na sariti mm, ni ngo interineti ikoreshwa mu kwiga kumenya amakuru eh, niyo ikoreshwa ibyiza Mhm.
ugashaka ukayishakisha akazi nta ku isi twese twayishyigikira nta ku isi ariko n'ubu ntabwo tuyamagana ariko eh, tu- twamagana cyane abayikoresha mu nyungu zitari nziza ibintu bitari byiza bitaba- bitabafiti- bitabafitiye akamaro bitabateza imbere Eh, urubyiruko rero icyo twarwigisha twebwe nkatwe ni ukuvuga ngo inter- interineti iyikoreshe mm, igufitiye akamaro mhm, reka kujya gushaka amakuru iyo ukoza soni reka gushaka amakuru eh, kuko byumvikana ko ushobora kuvugana n'umukobwa uri kanarangi ukavuge ngo i kigali ndashaka kuvugana n'umukobwa uri eh, rusizi nkavugana nawe byoroshye bitari biriho mbere Eh, ibyo byose eh, interineti mu- muri rusange mvuze muri make ikeneye gukoreshwa neza ni nziza ijana ku ijana turayite- iteza imbere abantu n'igihugu muri rusange vuba cyane eh, kumenya amakuru mu buryo bworoshye kubona serivisi mu buryo bworoshye ukoresha muri serivisi rwose n'amafaranga ukoresha makeya ni ufata ingendo nyinshi interineti irabira birangiza imikasiyo za kera abantu bafataga ibirometero ijana bakajya gutanga ubutumwa urabutanga wicaye aho uri amafaranga urayabona wicaye aho uri interineti ni nziza mm, ariko eh, dukeneye kongera ku- kujya tujira urubyiruko tububwira ati interineti ni ikwiye gukoreshwa ibi ntabwo bikwiye eh.
yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga kuri telefone turi kumwe na jean pierre Cla- na claude na reveriyano duhere kuri jean pierre jean pierre we yego yego ndabumvanisha wiriwe
mwiriwe neza Aka- uherereye he
bo mberereye mu karere ka nyagatare yego nuko akabazo cyangwa igitekerezo
bo uvuga ngo nari mfite akabazo Mm,
bashaka kubaza ubu ngubu urimo gutanga ikiganiro mm,
yego tuzi ko neza interinete ari nziza muranyumva yego turakumva twembi interineti ni nziza none ni ndabaza ni izihe ngamba bafatira nka ba bandi bayikoresha nabi wenda ntanze urugero Eh.
nko mu gihe cy'imyigaragambyo mu gihugu runaka bikunze kugaragara ko interineti bajya bayifunga ubwo ni ukuvuga ngo ari ba bandi bayikoresheje nabi na ba bandi bayikoresha neza ko ibifunzwe ubwo ba bandi bayikoresha neza ntabwo baba bahohotewe nabazana ikibazo ni izihe ngamba bafatira ahubwo ba bandi bayikoresha nabi ariko ba bandi bayikoresha neza bagakomeza bakayikoresha rero kugira ngo babe bayihagarika ba bandi bayikoresha neza babihomberemo murakoze ye urakoze jean pierre na claude rero tumuhe ijambo hanyuma reveriyano nawe aze kuza nyuma claude we murakoze
claude murakoze murakoze ndabumva neza wiriwe neza mwiriwe mwiriwe Eh, uherereye he ndi kigali mu rwanda ye akabazo cyangwa igitekerezo
Eh, natangira nshimira uwo watanze ikiganiro Mm, mu by'ukuri eh, interinete akamaro kayo ni ugutanga amakuru muri rusange mhm,
Eh, yaba ari ameza cyangwa se amabi nk'uko yabivugaga ariko eh, nashaka kumubaza ikibazo kigendanye n'uburyo bw'ikibazo topike y'ikiganiro mm, hari aho njye numvishe namubaza nkamubaza se ya- ayo makuru wenda ashobora kuba yateza izo ndi- za- nda z'indaro n'ibindi biganiro bibi bikorerwa ku ma interinete ni izihe ngamba nk'abantu babishinzwe bashobora kuba bafata ku buryo ba- byagirana imyite cyangwa bikagira aho bitangirira n'aho birangirira mhm, Eh, ikindi cya kabiri namubazaga ku bigendanye na interinete muri rusange mu gihugu cyacu cy'u rwanda interinete ahanini akunda kugaragara mu mijyi mhm, aho ushobora gusanga za wifi bakoresha ama wifi aho bakoresha za free inter- internet nyine ariko mu byaro ugasanga na interinete ishobora kuba inagerayo n'uyu- urwo rubyiruko rwo mu cyaro narwo rurayikeneye kugira ngo aho ngaho yavuga ngo rubone akazi rumenye amakuru narwo rugire byinshi rugeraho nicyo ngicyo nabagiraga ngo mvugeho murakoze ye urakoze cyane claude we noneho Murakoze cyane.
ye duhamagare na reveriyano maze utwo tubazo twose umutumirwa busingi anthony adusubirize rimwe reveriyano
ndabumva wiriwe neza
Eh, mwiriwe uherereye he
narutse mu burundi karusi
Eh, ye akabazo cyangwa icya- cyangwa icyiyumviro
eh, nashaka kubaza kubera nta- ntakurikiranye ikiganiro ku iradiyo sina- sina- sinumviriza abatumire neza ibyo bavuze mugabo simbona uruhara jewe interineti ifise mu gutwaza inda abakobwa batara- batarashikana imyaka Je, uruhara ntabwo mbona neza kabisa
mu magambo make
Eh, yasobanuye ko yabivu nyine tw- nibyo twahereyeho yasobanuye ko interineti ifite uruhare mu rwego rwo kujya kureba ibintu byo gu- gushurashura ibyo bita gusambana bikaba ari byo bikurura urubyiruko noneho rero urubyiruko rw'abakobwa ruka- ruka- rukagwa muri izo ngorane zo guterwa inda mu magambo make ni uko nguko twabivuga urakoze cyane
umviriza gato eh
ibyo tembo nari iby'abantu ni abana bo mu bisagara nk'abino gucara iwacu ibyo interineti nta niyo bakoresha tembo ni uruhara turu- nta ruhara runini y'ibifitemo kuko eh, bisaba n'uburyo n'amatelefone n'amamashini biteye imbere nuko nyine utakuri iki kiganiro nabyo yabivuze ati ikibazo kigaragara mu bisagara kurusha mu cyaro
Eh, eh urakoze cyane
murakoze namwe ye businge we jean pierre na claude rero nabo hari utubazo tubiri du- dusa n'uduhura babajije ku byerekeranye n'ingamba zo- z'abantu bakoresha interinete nabi ariko claude nkabona asa n'uganisha nanone mu gukumira bene ibyo bintu bi- bishuka urubyiruko Eh, umwanya ni uwawe murakoze arakoze jean pierre nyagatare Mhm.
Eh, nawe yunzemo aravuga interineti yo ni nziza twese turabyemeranya ko interineti ari nziza ifite umumaro mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'umuntu ry'umuryango ariko aravuga ati se mwafata izihe ngamba z'abo bayikoresha nabi ariko abayikoresha neza bo ntibahahombere bo ntibaho- ntibahombere Mm, rwose no ku no kuyi- no kuyifunga waba hari abo ubangamiye cyane nabwo ni uburenganzira bwa muntu mhm.
Eh, reka mfate urugero rwa rwacu hari hari ibiganiro bimwe byagiye eh, bihagarikwa ntibivuze- bikabuzwa ku ku- abana batoya kubi- kubigeraho kadufate ibyo bita porunogarafe urabyumva Eh, ntabwo urafenyeka ko uwabibuzwa wese ntabwo yavuga ko yaburijwe yaburijwe ku iterambere kuko ibiriho biba bizwi ko ari iby'ubushobozi ari iby'ubusambanyi aho ugaragaza amafoto y'urukozasoni ibyo byo kubibuza urubyiruko kubijyaho cyane cyane ko abantu bakuru baba batabyifuza no kubijyaho ariko kubibuza ugasanga interineti zo mu gihugu niba ushaka kujya kubireba ntibifunguke ni uburyo bumwe butuma urinda abana cyane cyane abana ubwo ni uburyo bumwe ariko ntabwo babangamiye ibindi bikorwa byiza byo ku interineti ariko nanone hari n'ibindi ibi bintu tubona ku interineti hari ibitanyura kuri porunogarafi ushobora no kujya muri google ugashakamo n'ibindi ukabibona ibyo boherezanya muri watsapu ibyo boherezanya ku mbuga zitandukanye zindi birahari rero kuvuga ati ingamba twafata navuga ko ingamba ikomeye ni inyigisho ni inyigisho nk'uko nigeze kuvuga ngo itorero navuga inyigisho mu itorero ku kwigisha abana umuco nyarwanda kubabwira uko bakwiye kwifata no kwitwara cyane cyane ababyeyi bakongera bagasubira ku nshingano zabo ababyeyi ntibasubire ku nshingano zabo ababyeyi bareke guharira interineti kwigisha abana ababyeyi ba masenge ba nyogosenge ntibongere bagaruke ku muco babwira abana b'abakobwa bati nyamuneka dore igihe mugezemo ni iki dore uko mukwiye kwitwara dore ingorane uzahura nazo ukoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi uriya mwana ajya kugerageza interineti kujya guhuza guhura n'umusore cyangwa umugabo ashaka kumenya uko ibyo bintu bimeze nyamara yarabibwiwe n'umubyeyi na nyirasenge na se wabo akamubwira dore uko bimeze nunabikoruzaho n'ingaruka zimeze gutya nta mumaro zifite wa mwana yajya yumva ibyo umubyeyi yamubwiye akongera akareba n'ibya interineti bigatuma areba ayo makuru yombi agafata amakuru yombi akavuga ati ibi bintu umubyeyi yambwiye ko bizankoraho ntabiretse navuga rero ingamba ikomeye cyane ntabwo iri mu gufunga interineti ingamba iri mu gusubira ku muco nyarwanda ku muco n'abandi mu bindi bihugu baganire n'ababyeyi ababyeyi nibahaguruke babwire abana ntibare guhisha kuko abana b'iki gihe ni abana bazi ubwenge baravumbura cyane bamenya amakuru menshi kuri ibi bintu iyo umuhishe nk'umubyeyi arashakisha amakuru ayandi kandi afite aho ayakura umwana wa kera ni amakuru yayabonaga ku mubyeyi gusa nta handi yabonaga amakuru ariko uyu munsi amakuru arava ahantu henshi rero utanguranwa n'umwana atarabona amakuru ya interineti abona ari umubyeyi imbere nkeka ko iyo ari yo ngambage navuga ngo ababyeyi nibahe umwanya abana babo businge mu mashuri nibahe umwanya babigishe iby'imbonampuzabitsina imikurire yabo uko igenda ihinduka ingorane bahura nazo mu gihe babigiyemo kandi babe tugira ibyo twita positive parenting ni ukuvuga kazi kacu dukora ni ukuvuga ngo kwigisha umwana umwegereje hatarimo guhutaza kugira ngo umwana umugire inshuti umwana agusobanukirwe umuntu naza akanamubwira ati ndagukunda azabwire se ati ariko hari umuntu wambwira hariya ati gusingira yambwiye atarankunda yambwiye ngo ejo tuzasangire fanta ibyo bituma wa mwana umurinda inda y'indaro cyangwa inda itagateganyijwe kurusha ko umuharira interineti ukamuha telefoni wagera mu rugo ukamukubita interineti telefoni yawe akagenda akora ibyo ashaka noneho akakubwira ati wowe ntabyo uzi igihe narabimenye narabigerageje narabikoze rero ubwo claude na na claude na jean pierre yego babaje ingamba ingamba nasaba navuga najya n'inama niyo yonyine izindi zaza nyuma ariko gusubira ku gicumbi cy'ababyeyi ababyeyi bakegera abana ababyeyi baganiriza abana bakava mu isoni bakababwira bakababwiza ukuri niko se businge agatinyuka akajya n'ababaza hari igihe wigeze kuvuga yuko ababyeyi batakibona umwanya baba birukanka muri rwinshi none se ubwo ngubwo byo babikemura gute kugira ngo babonere umwanya abana ubu ngubu baganire hari umuntu ugeze kuvuga ati amafaranga menshi arutwa n'umwanya mutoya mpaye umwana wanjye dushobora guhitamo gukoresha gukorera amafaranga gushaka amafaranga menshi tukabura abo tuyashakira ayo mafaranga tuyashakira kugira ngo abana bacu babeho neza ese niba ufite abana batatu umaze kwigisha muri sekonderi bakaza batwite bakava mu mashuri kubera ko wabuze umwanya wa mwanya wawubanye gusa hanze ukabura umwanya w'uyu mwana ayo mafaranga azakumarira iki ni ukuvuga ngo rero mu byo dukora byose tukwiye kujya kwisuzuma tukavuga ngo ariko turakorera iki ndakorera abana ngo babeho neza bazakure neza babemo abagore n'abagabo ni ngombwa ko duha umwanya abana twese na leta ikunze kubitubwira kubidukangurira muhe umwanya abana banyu gerageza ushake amasaha make ugenda uganiriza abana bawe ubahe umwanya banakumenye bareke kwita ankurise umwana ugere mu rugo umwana kugira ngo anku kandi uri se rero ntabwo twabishyigikira muri uyu muco turi mu guteza imbere igihe numva mu by'ukuri nkomeje mvuga ngo umubyeyi akwiye guha umwanya umwana we agashaka umwanya w'umwana we kurusha gushaka umwanya w'amafaranga ubwo navuga ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Anthony businge niwe mutumirwa ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa ajipurado jijukirwa ni umuryango w'urubyiruko rwo mu rwanda ruharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere kuri telefone dufite desire desire we
ndabumva wiriwe neza mwiriwe uri hehe
mperereye mu karere ka gakenke umurenge wa muhondo ni igihugu cy'u rwanda niho ndi ye ikibazo cyangwa igitekerezo yego
ikibazo urebye ahanini nari mfite inyunganizi Mm, nashaka gutanga ariko ndishimye cyane uwo mutumirwa wa jiporodojerekirwa mhm.
nabigezeho byose ibyo numvaga nashaka kuvuga mu by- mu nyunganizi nashaka gutanga ariko ndongera nunganireho gato nanjye Mhm.
Eh, ubundi ababyeyi muri iki gihe usanga inshingano yabo barayibagiwe y'uburere bw'abana akabyara umwana akamuhereza umukozi kandi umukozi nawe aba afite nyine akazi amusigiye akazi amusigiye n'umwana umukozi wenda aba agomba kwita ku byo gukoropa bikore- ku- kwita ku isuku yo mu rugo wenda no kureba umwana igishobora kuba cyaba- cyamuhungabanya ariko uburere umwana abukomora ku babyeyi kandi igiti kigororwa kikiri gito Mhm.
iyo umwana arongera gutya akajya kuri interineti agakuraho imico ntafite umuntu umusobanurira ntafite wa mugani umubyeyi impanuro z'umubyeyi yamuhaye wenda ngo agere kuri interineti azigereranye n'impanuro umubyeyi yamuhaye nibura amenye ukuri Mm, kubera iki bwa burere cyangwa se za mpanuro umubyeyi yamuhaye ntazo afite nagera kuri interineti agabonaho imico y'abanyamerika n'iya mu bindi bihugu wenda bya- by'i burayi mhm.
ntabwo ari buyikompare n'imico ye cyangwa se n'uko umubyeyi umurongo ashaka kumuha agenderamo Ye, rero ababyeyi bakwiye kumenya neza ko ntabwo umwana akeneye umugati cyangwa se umuceri sitoke y'ibintu byo kurya mu rugo biriya bintu byo kurya gusa ahubwo akeneye n'uburere cyangwa se kumenya indangagaciro z'umuco umubyeyi we ashaka akagendera kuko byaye umwana kumurera ni inshingano zawe niko Umutoza desire umuco bakwiye kugenderaho yego wowe ufite imyaka ingahe ngewe ndi mukuru cyane mfite imyaka mirongo itatu n'umwe ye noneho mbere nawe uracyari urubyiruko ariko reka nkwibariza akabazo kawe bwite wowe ababyeyi bawe mwigeze muganira baka- bakagukebura bakagucyamura baka- bakaguhana bakaguhanura Wa- uwo mwanya barawukuboneye Eh, uwo mwanya barawumboneye niyo nagendaga nkagera mu rugo bwije narakubitwaga rwose inkoni nyinshi cyane nubwo wenda bitanshimishaga ariko Eh.
iyo bankubitaga nkarara nikanda cyangwa se nkababara navuga ko icyo bankubitiye ejo ntashobora kongera kugikora Eh.
kandi n'ejo natekereza nakwisubiraho cyangwa n'ubu maze gukura nkasanga ko bankubitaga batampora ubusa ahubwo bamporaga ukuri cyangwa se ibyo bampanagaho nabaga ndi mu mafuti ariko icyo gihe bamanaga wenda mu makosa ya- y'abana cyangwa se yo mu giturage kuko aho navukiye hariya mu gakenke ni mu cyaro ariko ubu noneho turebye muri bino by'ikoranabuhanga bya interineti ubu kugira ngo umubyeyi amenye ikosa uri gukora kuri interineti birasaba ko niba ari imashini yawe amenya pasiwadi yakoresha akaza akakubwira ati nyereka interineti yawe akajyaho akareba ibyo wirwamo akabasha kunyuramo akagenzura ashaka kujisha akaza ati tujyane kuri interineti akajyamo agashukumbura akareba n'ibyo wirwamo yagera aho yabona ibibi urimo akakubwira ati ibi ngibi wabirebye ati nabirebye wabi urabyumva ute Eh? umwana akamubwira uko abyumva noneho n'umubyeyi akamubwira ati uku nguku ubyumva siko ujya ugenda gutya cyangwa se ibintu ukongera kubireba ahubwo ujya ureba ibi ngibi ibibi iki- ukamuha akamubwira ati konsekansi z'iki kintu ni izi iyi konsekansi nziza cyangwa se ingaruka mbi ni nziza ni izi ngizi ugenze gutya wagira ingaruka izi n'izi ugenze gutya wagira ingaruka nziza izi n'izi birasaba rero ko umubyeyi yakurikirana ibintu umwana we areba kuri interineti hari ukuntu umwana none muri iyi minsi bakora utugurupe bagakarera amagurupe ya fesibuku amagurupe ya watsapu ugasanga ibyo barimo ntabwo ari byiza umubyeyi agomba kumenya ko inshingano yo kumenya inshuti z'umwana we ni izihe umwana wanjye kajya kureba uriya mwana wa naka ni ibiki baba barimo ni iki gituma bakururana ese ni ukugira ngo amurangire akazi keza muri amerika cyangwa se inshuti yo muri amerika hari ukuntu umwana azabwira mugenzi we ati ngewe mfite inshuti yo muri amerika y'umuzungu cyangwa se yo mu gihugu iki n'iki none nanjye yambwiye ngo mushakire n'inshuti hariho hazamo bya bintu bya emanitarasi bigira by'icuruzwa ry'abantu usanga umwana ageza aho yandikirana n'umuntu kuri interinete bamuvanye hano bamujyanye iriya ariko umubyeyi we atarabimenya kubera iki kubera wa mubyeyi wagize uburangare hmm?
nawe nubyara niko Bira- uzabikorera umwana wawe uko bimeze rwose ubu ngubu mfite umwana muto cyane w'amezi nk'atanu ariko ndimo ndateganya ko mu burere nzamuha ibyo bintu ngomba kumukurikirana nkajya amenya inshuti ze ni izihe ibyabamo kuri interinete ni ibihe ese nabaye mamushuka cyangwa se ikigare gurupe agendamo ig- imeze ite kuko burya inshuti z'umwana wawe uko zimeze n'umwana we niko amera kuko ihene mbi ntawizirika iye Hmm?
desire ni Ariko mwomwe re- reka ngaruke ku kantu gato cyane usoza Da- eh, eh, soza Eh.
urasanga muri iyi minsi abo bana nubwo tuvuga kuri interinete aba- umwana ntago kuri interinete ntago yandikirana n'uwo mu cyangwa se ubwo bu- ubwo guterwa inda ntago ayiterwa n'umwana mugenzi we hari ikibazo kiri kugaragara muri iyi minsi cyo guterwa inda n'abo bantu baku- baku- n'abagabo bakuze ahanini ugasanga n'abo bagabo bakuze si wenda si banabibonye kuri interinete ahubwo bo ni ya mafaranga bafite barimo gushuka ba bana ariko nanone bikongera bigahuza nanone na ya interinete wa mwana ryarari yavanye kuri interinete by'ibintu abona bi- bigezweho akabyifuza ariko adafite ubushobozi bwo kugira gute bwo kubyigurira noneho ahubwo akajya kuri wa mugabo ukuze w'umucuruzi muri karitsiye ufite imodoka nziza umwarifu utagiye kwiga akamushuka ariko bit- bitewe na ryari ryo kuri interinete eh?
Eh, ahubwo i- nasabaga uwo mutumirwa muri ibi bintu byo kuba uwo muryango uharanira wenda no kuba wakwita ku kibazo cyo gukemura icyo kibazo cy'abo bana baterwa inda wite nanone no gushyira ingufu mu guhana abo bantu cyangwa se gukurikirana niba baragira inama abo bagabo nabo bakumva ko ibyo bakora atari byo kuko umugabo- umugabo- umuntu mukuru ni uwo kurera umwana ntabwo ari uwo kumugusha mu cyaha Ye- ahubwo ingufu bazishobora mu- mu- mu kwigisha abo bantu bakuze bere kugira gute gushuka abana n'ibinanira nanone bashyiremo n'ibihano Murakoze.
ye desire urakoze cyane nawe yego yego businge mu munota umwe dushigaje nagira ngo iki kiganiro ukiduhere umwanzuro uhereye kuri aka kantu ka nyuma desire avuze ko guhana abo bantu batera inda abana b'abangavu
murakoze cyane Eh, ndagira ngo nanjye nsoze mvuga ngo iki ni ikibazo gikomeye cyane eh, gihangayikije buri muntu wese Eh, kuko mvuge ngo eh, leta ikwiye gukurikirana cyane umubara uwaba aramutse wese agaragaye ko ari mu bikorwa ah, byo gutera inda abana b'abangavu eh, mu buryo ubwo ari bwo bwose byaba biciye ku interineti byaba biciye eh, ku bushobozi ku bushukanyi baba bafite amafaranga byaba biciye ku ntege nkeya umwana afite wenda z'ubukene eh, nasaba ko dufatanyije hamwe yaba ari leta imiryango mm, itandukanye imiryango nyarwanda imiryango mpuzamahanga eh, dufatanyije nko mu- mm, dufatanyije twese twarandura iki kibazo Mm, Eh, ndashimira rero ko abavuze bose numvise eh, bashyigikiye ko eh, interineti yakoreshwa neza kandi bakurikirana by'umwihariko eh, abakora icyaha nk'iki kiba- kibangamiye eh, umuco kibangamiye umuryango nyarwanda n'abandi anthony businge ndagushimiye cyane rwose nibutse Murakoze abatwumva cyane.
yuko yego nibutse abatwumva yuko uri umunyamabanga nshingwabikorwa wa ajiprodo jijukirwa ni umuryango w'urubyiruko rw'abanyarwanda ruharanira uburenganzira bwa muntu komera komera komera komera kamwe ye hanyuma ahangaha nagira ngo nsoze rwose ngaya abakobwa nari nasabye mu kiganiro kuri facebook rwose mbinginga ngo nabo baze muri iki kiganiro ndabagaye rwose Eh, ba- ba- bakwiye kutubwira i- ba- bari bakwiye kutubwira ikibitera cyane Yego.
kurusha twebwe ye komera komera rero mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane rwose byimazeyo murakarama
arakoze tomasi kamirindi iyi mwumva nijwi